Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interinete mutwumvira kuri wewewe radiyo yacu voa akadomo kome mwiriwe neza nshuti turi kumwe muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro kandi ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba binyuze muri gahunda y'igihugu yahanga umurimo guverinoma izakomeza gushyiraho uburyo bufasha abarangiza amashuri kwihangira imirimo no korohereza kubona inguzanyo zo gushyira mu bikorwa imishinga yabo uyu ni Edouard ngirente umushikiranganji wa mbere w'u rwanda avuga ku migambi leta y'u rwanda ifise mu myaka indwi iri imbere yo kunagura igisata c'uburezi ku makungu naho michael flynn yahoze ari umuhuhanuzi mu bijyanye n'umutekano mu gihugu hagati ha muri leta z'ubumwe za amerika yagiriwe n'icyaha cyo kubeshya ubutungane papa francisco umwungere wa ekereziya katolika uyu munsi yatiye abasaseredote cumi na batandatu mu gihugu cya bangladesh perezida mushasha w'igihugu cya zimbabwe emerson mnangagwa yaragenye abasirikare babiri bakuru bakomeye mu bibanza bikomeye cyane by'abashikiranganji muri icyo gihugu cya zimbabwe izi nkuru rero n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi tukaba tuzigaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ijwi rya amerika reka tuyahere mu yavugwa hirya no hino ku isi perezida mushasha w'igihugu cya zimbabwe aherutse gushingwa ayo mabanga emerson munangagwa yagenye yaragenye abasirikare babiri bakuru mu bibanza bikomeye by'abashikiranganji iyo nkuru yatangajwe byo ku munsi wa kane ku mugoroba na televiziyo y'igihugu cya zimbabwe abahurikiye mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bakumiwe muri iyo leta nshasha igizwe n'abashikiranganje mirongo ibiri na babiri ibyo byatumye akizero ko munangagwa ashobora kugena leta ihurikiyemwo bose kurusha we yasubiriye robert mugabe kazimangana mugabe afise imyaka mirongo icyenda n'ibiri yatwaye igihugu cya zimbabwe mu kiringo cy'imyaka mirongo itatu n'indwi yatanze imihoho mu ndwi iheze abanje kuremerwa hamwe n'inyuma yaho akuriwe ku butegetsi n'abashingamateka bo ku bo mu mugambwe wiwe zanu pf bamukuyeko icyizere michael flynn yahoze ari umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu mu biro bya perezida donald trump kuri wa gatanu yagiriwe n'icyaha cyo kubeshya ibiro bya fbi bisanzwe biri mu matohoza ku kwivanga k'uburusiya mu matora y'umukuru w'igihugu muri leta z'ubumwe za amerika yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibyo byatangajwe n'ubutungane bwo muri leta z'ubumwe za amerika kuri uyu munsi wa gatanu general flynn yahoze akorera iperereza rya gisirikare rya amerika abaye ugira kane mu bahoze hafi ya perezida wa amerika bakurikiranywa n'umushikizamanza mukuru adasanzwe robert Mueller Flynn yagiriwe ku munsi wa kane n'icyaha cyo kuba yarabeshe mu ku biganiro yagiranye na ambasaderi w'uburusiya i washington ku ntwaro ya barack obama sergei kisliak cyane cyane mu bihano leta z'ubumwe za amerika yafatiye igihugu cy'uburusiya mwana nyakumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira hi washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda fm mirongo icyenda n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda zitanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana zine n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interinete mutwumvira kuri we zitatu radiyo yacu voa akadomo komu leta zunze um, amakuru turayabandanya avugwa hirya no hino ku isi mu rugendo arimwo mu bihugu byo ku mugabane wa aziya umwungere wa ekereziya katolika ku isi papa francisco uyu munsi yasezeranije abaseserodoti cumi na batandatu mu nkuka y'imisa yabereye hanze ku murwa mukuru wa bangladesh idaka kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu uh, claude munyamagana claude muratwumva
ndabumva neza yego me mwotubwira mu ncamake ingene ibyo birori byagenze
abantu babarirwa mu bihumbi ijana nibo bitabiriye iyi misa yabereye idaka mu murwa mukuru wa bangladesh biteganyijwe ko papa aza guhura n'umuyobozi w'abayisilamu b'abarohingya bahungiye muri bangladesh bavuye muri myanmar papa yamaze iminsi ine muri myanmar mbere y'uko yerekeza muri bangladesh kuri uyu wa kane gusa imiryango y'uburenganzira bwa muntu yakunze kutavuga ikibazo cy'abarohingya yeruye ubwo yari muri myanmar abarohingya ni ba nyamuke bamaze imyaka bamburwa uburenganzira bw'ibanze kandi batemerwa nk'ubwoko muri myanmar ahubwo bafatwa nk'abimukira bakomoka muri bangladesh nubwo hari abamaze imyaka myinshi cyane muri myanmar imibereho yabo yasinzikaye kurusha mu kwezi kwa munani igisirikare cyabatwikiraga kubarasa ikivunga abandi bagasambanywa ku gahato ibintu leta zunze ubumwe za amerika zagaragaje nk'urugero rwo kurimbura ubwoko nk'abasaga ibihumbi magana atandatu na makumyabiri gufungira muri bangladesh papa francis yigeze kwamagana ibikorerwa abarohingya ariko abajyanama be barabimubuza batinya ko byashyira mu kaga abayoboke gaturika bagera ku bihumbi magana atandatu na mirongo itanu baba muri myanimari
urakoze claude munyandinda perezida barack obama yahoze arongoye leta zunze ubumwe za amerika ari mu gihugu cya neymar mu rugendo arimwo ku mugabane wa aziya muramubarira ari mu gihugu cy'ubuhindi mu rugendo arimwo ku mugabane wa aziya ni inkuru dutegurirwa kandi twashikirijwe na mugenzi wacu claude ganza munyamagana aba bagabo bombi bakomeye banahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel baganiriye ku byo bateganya mu buryo bwo guteza imbere amahoro mu isi nk'uko ibiro bya delayi lama bibitangaza obama uhuye na delayi lama ku nshuro ya gatandatu baherukaga guhurira muri white house mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize ibintu ubushinwa butakiriye neza buvuga ko byatanga isura mbi kuko bushinja bwana delayi lama kugumura abanyatibeti ku butegetsi bw'ubushinwa delayi lama w'imyaka mirongo inani n'ibiri y'amavuko wanavuye mu bya politiki yabwiye obama ko abahawe ibihembo by'amahoro baba bakwiye guhura bagahindura ahazaza agira ati uracyari muto kandi wakora byinshi nubwo abo mu kigero cyanjye batabona umusaruro wabyo ariko abo mu ngana bo nta kabuza bazawubona obama avuye mu bushinwa yanagiranye ibiganiro na narendra modi minisitiri w'intebe w'ubuhinde aba bategetsi bombi bakoranye neza kuva modi yajya ku butegetsi kandi umubano w'ubuhinde na leta zunze ubumwe za amerika wakomeje kuba mwiza kugeza ubu obama yanaganirije urubyiruko rw'abagera kuri magana abiri na mirongo inani bahagarariye abandi ibiganiro byabereye new delhi aho hava yerekeza mu bufaransa
akoze mugenzi wacu claude ganza munyamagana amakuru hirya no hino turayabandaniriza muri pakisitani akagwi k'abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye cyane bagabye igitero cy'ubwihebyi ku nyubakwa ikorerwamwo ubushakashatsi mu gisagara mu gisata cy'uburimyi cegukira imwe muri kaminuza za pakisitani bica abantu icyenda abandi mirongo itatu na batanu barakomereka igipolisi cya pakisitani kivuga ko cyakikuje iyo nyubakwa yatewe gica gitangura gutana mu mitwe n'abo bagizi ba nabi kugira kirokore abari baguye mu byara byabo uko gutana mu mitwe byamaze amasaha atari make kandi abarwanyi batatu bahasize ubuzima benshi mu basize ubuzima muri icyo gitero cyo kuri wa gatanu bari abanyeshuri umukuru w'igipolisi cya pakisitani yavuze ko abategetsi batoye ibirwanisho bito bito amasasu hamwe na gerenade mirongo ibiri ziterwa n'intoki hamwe n'ibisasu bitashoboye guturika kuri icyo kibanza ababibonye hamwe n'abategetsi bavuga ko abagabye icyo gitero bose bari abagabo biyambitse impuzu ndende z'abagore kugira bahishire inkoho hamwe na bombe bari bitwaje radiyo jwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru tuyabandanirize mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda leta y'u rwanda ivuga ko mu myaka indwi iri imbere izoteza imbere igisata cy'uburezi mu migambi wo kugira ubutunzi bw'igihugu bushingiye ku bumenyi ni mu gihe ibitigiri by'abaheza amashuri ntibaronka akazi muri icyo gihugu bibandanya byiyongera ido ni ido ry'iyi nkuru tuyishyikirizwa na erike bagira ubusa ari i rwanda imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi agaragaza politiki y'uburezi mu myaka irindwi iri imbere bwana eduard ngirente minisitiri w'intebe yavuze ko muri rusange urwego rw'uburezi rumaze gutera imbere ku buryo bugaragara n'ubwo hari n'aho bitameze neza uru ni urwego ubutegetsi bufata nk'ishingiro ry'izamuka ry'ubukungu mu myaka makumyabiri n'itatu ishize imibare itangwa n'ubutegetsi igaragaza ko mu byiciro bitandukanye by'uburezi nk'ibyumba by'amashuri n'ibindi byunganira ubumenyi byazamutse nko mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu umubare w'abigagamo basagaga ibihumbi ijana na mirongo inani bangana na makumyabiri na gatanu n'ibice bine ku ijana by'abagombaga kwiga muri iki cyiciro muri bibiri na cumi na gatandatu umubare wabo nawo urasaga ibihumbi magana abiri bangana na makumyabiri na gatatu n'ibice bitanu ku ijana naho ku mashuri makuru na za kaminuza hagati ya bibiri na bibiri na cumi na gatanu harangije abanyeshuri basaga ibihumbi ijana muri ibi bihumbi cumi na bitandatu n'imisago bangana na cumi na gatandatu ku ijana barangije icyiciro cya mbere naho abandi basaga ibihumbi umunani bagize mirongo irindwi n'icyenda ku ijana barangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza abasaga ibihumbi bitanu nabo bari kuri gatanu ku ijana barangije icyiciro cya gatatu nubwo biri uko ubushomeri ku barangiza biganjemo urubyiruko bwo bukomeje kuvuza ubuhuha imibare ya bibiri na cumi na karindwi irashyira abarangiza kaminuza n'amashuri makuru kuri makumyabiri na karindwi n'ibice birindwi ku ijana igashyira kandi abarangije amashuri yisumbuye kuri mirongo itatu na gatanu ku ijana badafite icyo bakora minisitiri w'intebe ngire ntaragaruka ku ngamba mu myaka irindwi binyuze muri gahunda y'igihugu yahanga umurimo guverinoma izakomeza gushyiraho uburyo bufasha abarangiza amashuri kwihangira imirimo no korohereza kubona inguzanyo zo gushyira mu bikorwa imishinga yabo guverinoma yashishikarije kandi za kaminuza mpuzamahanga kuza gufungura amashami yazo mu rwanda kugira ngo zitwunganye mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi busubiza ibibazo biri ku isoko ry'umurimo hazashyirwaho ikigega kigamije guteza imbere imishinga y'ikoranabuhanga no guhanga ibishya innovation fund hakazanashyirwaho kandi ahantu hihariye hazafasha abanyarwanda n'abanyamahanga bafite impano zihariye kurushaho guhanga ibintu bishya bamwe mu badepite barasanga iki ari ikibazo cy'ingutu bagasaba kugira igikorwa depite constance mukayuha arasanga urubyiruko rwagombye koroherezwa mu kubona inguzanyo mu kwihangira imirimo mwatweretse abarangije amashuri badafite imirimo ariko se ko ari benshi turabakoresha iki kugira ngo tubabusorove vuba nuko bakwihangira imirimo nkaba nibaza yuko wenda bashobora kuba rekomveriti cyangwa se bakagira bakigishwa imyuga kugira ngo bashobore kwikorera inganda nto n'iziciriritse ko aba ngabo bose ntabwo bazahabwa akazi na leta bakahageba iyo rekonversiyo ariko tukanabahuza na segiteri finansiye kugira ngo babone amafaranga yo gushobora kuba batangiza inganda zabo ndumva rero ku guhuza umurimo no guhuza ubumenyi no guhuza segiteri finansiye aribyo byatuvana muri iki kibazo cya shomaje kuko kiraremereye umukuru wa guverinoma akavuga ko minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yagihagurukiye aho ngaho minisiteri y'ubucuruzi n'inganda irimo kubishyiramo imbaraga mu kureba ko urugero nk'uriya mwana ukoze divayi izajya ku isoko gute kugira ngo abone ibyangombwa turebe ko sitandadi zabyo zuzuye ibone kuba yagurishwa abakora imitobe n'ibindi n'ibindi naho depite pelaji mukantaganzwa bagasanga byibura barangizaho kugira ngo bakomeze bashomere leta yakabashyiriraho uburyo bwo kubahugura mu mugambi wo kubabyaza umusaruro natekereje ni se nta cyatekerezwa kugira ngo abo banyeshuri barangiza mu gihe batarabona akazi ngo babyazwe umusaruro cyane cyane bakerekezwa ahantu dukeneye ingufu niyo bahabwa amahugurwa y'igihe gito ariko bagakora mu bice bitandukanye bikeneye ingufu ariko ntibicare ngo babe abashomeri kandi dukeneye amaboko minisitiri w'intebe avuga ko iyi gahunda n'ubusanzwe yatangiye ihereye mu bize ubuhinzi n'ubworozi abo bajene barimo kudufasha ndetse bamwe muri bo batangiye kuba abamembazi ba za koperative bagiye gufasha akagenda agiye gufasha abahinzi gutunganya igishanga cyabo banarangiza akamera nk'ufashemo sheyazi muri koperative aho bati nanjye reka mfatanye namwe ubuhinzi ibyo rero binatuma urwo rubyiruko rwize izo siyansi na tekinoloji ruheraho rutangira no kuzikora mu kazi karwo ka buri munsi ufatiye ku bipimo byagenderwagaho mu kugaragaza umubare w'abashomeri mu rwanda bibiri na cumi na rimwe bibiri na cumi na kane abarangije amashuri yisumbuye ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare imibare mu rwanda cyagaragaje ko bari ku icyenda ku ijana kuba rero mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi bari kuri mirongo itatu na gatanu ku ijana bitombora ko baba barikubye hafi inshuro enye nicyo kimwe n'ubushomeri ku barangiza amashuri makuru na za kaminuza bibiri na cumi na rimwe bibiri na cumi na kane bari kuri cumi na bane ku ijana none ubu bari kuri makumyabiri na karindwi n'ibice birindwi ku ijana nabo byumvikana ko bikubye hafi inshuro ebyiri kuri gahunda y'ubutegetsi mu myaka irindwi ni ukuzahanga miliyoni n'igice by'imirimo mishya idashingiye ku buhinzi ni gahunda itari nshya ku yari isanzweho yo guhanga imirimo ibihumbi magana abiri buri mwaka kandi kugeza ubu itarigeze igera ku mpuzandengo ubutegetsi bwifuza uretse iki kibazo cy'ubushomeri ku barangiza kwiga mu rwanda abadepite baranagaragaza ko ireme ry'uburezi rigicumbagira impinduka za hato na hato zitaramba muri uru rwego zishyirwa mu majwi nka nyirabayazana y'ipfapfana ry'ireme ry'uburezi bivuze rero ko bigoye gushyira imbere intero yo kugira ubukungu bushingiye ku bumenyi igihe haba hadafashwe ingamba zitajegajega aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
arakoze mugenzi wacu i kigali ibiganiro bihuza abarundi arusha bigeze ku munsi wayo ugira gatanu byari biteganijwe ko kuri uyu munsi abanyepolitike b'abarundi bahurira mu nama ya bose kugira bashyikirize ivyegeranyo by'ivyo bashyitse ko mu mirwi itandukanye ariko siko vyagenze ibiro vy'umuhuza byabonye ko hava haba uguharira no kutumvikana bigatuma bamwe biyonjorora umesha makuru w'icyo rya Amerika i Arusha Claver niyo nkuru niyo yari kugira ntihagire abahava biyonjorora mu biganiro bihuza abarundi canke ngo ukutumvikana gutwara umwanya munini ibiro vy'umuhuza vyafashe yindi ntumbero yo gukoresha ubu abahinga karuhariwe mu biganiro bashimye guca mu migwi yose kugira ngo begeranye ivyiyumviro abanyepolitike bahurizako n'ivyo badahurizako ku vyerekeye intandaro n'umuti ku ndyane zadutse kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibiro vy'umuhuza vyabwiye abo banyepolitike ko bizoca bishira habona urwandiko rurimwo ivyiyumviro vyabo vyose mu nyuma bazoca bahurira mu nama rusangi kugira ngo baharire ku vyo batumvikanako ni mu gihe iyo nama rusangi yari itegekanijwe kuri uyu munsi wa gatanu ico bikoze amakuru ava muri iyo migwi avuga ko hari mirongo ntarengwa bamaze gushikako nk'urubanza rwa leta n'umugambi uri ku butegetsi ruvuga ko guhindura ibwirizwa shingiro bibwirizwa kubandanya kuko ari ubwigenge bw'igihugu uwo mugwi ntukozwa kandi leta y'ubumwe kuko ngo yoba ari iy'amagaburanyama umugambi wa pdr utwagwa na gabriel banza witonde uri muri uwo mugwi ni ukuri turabye leta mfatakibanza nta kamaro izanira abarundi nta kamaro izanira igihugu kandi twe turemera ko amatora ya bibiri na cumi na gatanu yavuyeho kandi hakaba hari inzego zitorewe na bene igihugu nibaza ko ubu rero mu mwanya usigaye icyo turadushinga nicyo gutegura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nicyo gituma rero mbere cyane yakamo bagenzi banjye b'abanyepolitiki bari mu mahanga baze kwifatanya n'abandi bataye mu burundi nyuma y'ibiganiro turasaba umuhuza yuko yadufasha mu gutegura urupapuro rw'inzira aharemo urwo rupapuro turasaba cyane ko hojamo ingingo n'ibihano by'abantu bagera mu matora bagaca bikuramo cyangwa abandi bantu iyo bananiwe mu matora bagatsindwa bagaca bafata inzira y'imigumuko no gutesha akaga mu gihugu abo mu migambi itavuga rumwe na leta nabo mu byo bamaze gushika ko bavuga ko ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano yarusha bitokomwakomwa n'ubutegetsi buhari ikindi bamaze gushika ko no gukingira agateka kazina muntu gushiraho icuka ciza ca politike no kugura amaradiyo y'ubwawe rero sengenda kumana nicegeye cutwara umugambwe sabanya Frodebu uri muri uwo mugwi turabe ko e bwabwicanyi mu Burundi bwahagaze bamwe batotezwa byahagaze bamwe banyuruzwa bakazimangana bagatorwa ibiziga byahagaze bya bindi ko imigambwe idakora amashyirahamwe yigenga adakora amaradiyo adakora byahagaze bya bindi ko itunga ry'igihugu uko rimeze rimeze nabi ku buryo ubushomeri inzara ubukene biguma byongerekana byahagaze cya gihugu cyari cyari ibivomo byahavuye mu nzira cya gisirikare cya gipolisi bya perereza biriko birasamburwa byahagaze ibyo byose guca twicara tubyumvikane tubirabe icya gatatu tuvuga tuti ishyirahamwe mpuzamakungu ni byo dufasha iki twebwe twofasha iki byose dushyira hamwe kugira ngo twubake cya gihugu urwo ruhande nyine rwashimikiye ku gushyiraho inzego zumvikanywe ko na bose kuva ku mukuru w'igihugu gushika hasi ku bakuru b'imitumba izo nzego ngo nizo zoca zishyira mu ngiro amasezerano azova muri ibyo biganiro barimwo n'uruhande rw'amashirahamwe yigenga hari ibyo rumaze gutanga nk'intererano nk'uko amakuru ava mu bari muri ivyo biganiro bitubwira harimo kudatahukana ibiganiro ngo bije kubera mu Burundi no gusaba ubudahangagwa kugira ngo abariko barashikiriza ivyiyumviro ngaho ntibazobizire bongera koko ibihugu vyakiriye impunzi vyozikingira nuko hojaho inzego zoshiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi hanavuze n'ikibazo co gusubira kunagura imigenderanire y'Uburundi n'amakungu hamwe no kuhojaho umugambi w'ubutunzi no gusaba imfashanyo imigwi yose yasa n'iyahejeje gushira hamwe ivyiyumviro inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatanu kiretse umuguri mwo leta nabo bari kumwe ubu rero ntiharamenyekana umunsi iyo nama ya bose izokorana umwe muri abo banyepolitike yabwiye ijwi rya amerika ko atari igikorwa coroshe kuko ariho hazoca habera impari nyinshi ku bibazo nkoramutima arashima ariko iyo ngendo yafashwe n'umuhuza yo kubanza gushira mu rwandiko rumwe ivyumviro vya bose yemeza ko iyo nama izoca iba hamaze kuboneka nk'ibice mirongo itandatu vy'amasezerano Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika arakoze Pierre Claver niyo nkuru yarusha ubu naho n'umwanya wa siporo n'inkino muri siporo n'inkino gutombora uko imirwi nserukirabihugu izokina mu mirwi mu irushanwa ry'igikombe cy'isi birangiye mu kanya i Moscow ku murwa mukuru w'uburusiya mugenzi wacu Etienne karekezi turi kumwe ngaha muri studio agira tubwire ingene byifashe Etienne ndakuramutse kwanza ndagusuja ruyizi nibyo koko uwo muhango twakurikiye kuri televiziyo wabereye imbere ya perezida w'uburusiya Vladimir Putin ku ngoro akoreramo yitwa Kremlin yari kumwe na perezida wa FIFA Gianni Infantino n'abandi bayobozi benshi bakomeye hari umupira w'amaguru ndetse n'abayobozi b'ibihugu icyo umuntu yavuga aroyize ubu ni uko igishyika n'impumpu ndetse n'ubwoba bibaye bigabanutse ku makipe atanu ya Afurika ayo ni Senegali Misiri Nigeria Maroko na Tunisia yabangitikiye yo kujya gukina imikino y'isi mundiyari umwaka utaha ni uguhita cumi n'enye ukwezi kwa gatandatu kugera cumi n'eshanu z'ukwezi kwa karindwi umwaka utaha bibiri cumi n'umunani icyahise kigaragara ku makipe ya afurika ni uko amakipe y'ibihugu ya maroko n'iya tunisiya ubu byaguye mu matsinda y'amakipe twavuga ko ari ay'ibigugu y'inararibonye ku buryo kuzikuramo ntabwo byoroshye dore uko tombora agenze rero mu itsinda rya a uburusiya arabiya sawudite misiri na urugwe mu itsinda rya b harimo ikipe y'igihugu cya portugal espanye maroko na irani naho mu itsinda rya c harimo ubufaransa australia danimarike peru mu itsinda rya D harimo Argentine, Iceland, Croatia na Nigeria. Itsinda rya E harimo ikipe y'igihugu cya Brazil, Ubusuwisi, Costa Rica na Serbia. Hari itsinda rya F harimo Ubudage, ni igihangange harimo Mexique, Suwede na Korea y'Epfo. Itsinda rya G harimo Ububirigi, Panama, Tunisia n'Ubwongereza. Na mu itsinda rya nyuma ari ryo H harimo ikipe y'igihugu cya Polonye, Senegal, Colombia n'ubuyapani muri make ni amatsinda navuga ni umunani amakipe ya afurika ni atanu nyasubiremo ni senegal misiri nigeria maroko na tunisiya icyo navuga aha aroyizi abenshi batwumva bakurikira ni uko amakipe asanzwe ari ibihanganye muri afurika twavuga nk'ikipe ya kameruni ikipe y'igihugu cya ghana ikipe y'igihugu cya cote d'ivoire ntayarimo egome ariko imbere yuko tukureka wo twibutsa ayo mahiganwa azotangura ryari nabivuze gato mu kanya azatangira mu kwezi kwa gatandatu tariki cumi n'enye y'ukwezi kwa gatandatu umwaka utaha arangire tariki cumi n'eshanu y'ukwezi kwa karindwi ni ukuvuga ukwezi kose aya makipe azaba ahatanira mu burusiya ku bibuga bitandukanye umukino wa nyuma uzabera rero i Moscow urakoze Etienne n'amakuru tuzobandanya tubakurikiranira hafi kuva atanguye no gushika ku iherezo ryayo turakomeza ku makuru ya siporo n'imikino dusimbire mu karere k'ibiyaga bigari kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda kuri telefone Jean Claude ndabaramukije
mukomere cyane Aloise amakuru yanyu n'amahoro n'amahoro aho mu karere mu Rwanda mu nkino havugwa maki
urakoze cyane Aloise icyo nakubwira ni icy'uko mu irushanwa rya sekafa irushanwa rya sekafa riteganyijwe mu minsi ya vuba guhera gushyira ejo ikipe y'u rwanda yamaze guhaguruka i kigali yerekeza mu gihugu cya kenya hazabera sekafa aho mu cyumweru umukino ufungura ikipe y'u rwanda amavubi izaba ikina n'ikipe y'igihugu ya kenya harambe stars
egome wumvise ikipe y'u rwanda ubona yiteguye gute urabona yuko basa n'abazotahukana intsinzi cyangwa bimeze gute
urakoze cyane aloyizi cyavuzwe n'umutoza antoine hey ndetse wungirishijwe na vincent mashami ndetse n'umutoza w'abanyezamu toma wembo bo baremeza ko bagiye gukora amateka akomeye bakongera bakegukana igikombe cya sekafa uzi neza yuko mu rwanda ikipe y'igihugu yigeze kwegukana iki gikombe hashize imyaka myinshi cyane muri igihumbi kimwe magana mirongo icyenda n'icyenda ubwo ikipe ya rwanda yatwaraga kino gikombe itozwa n'umubirigi na ndobaka rero aho niyo ikipe y'u rwanda iheruka gukoza imitwe ku gikombe cya sekafa umutoza rero antoine he akaba yatangaje ko agomba kongera gukora amateka akisubiza kino gikombe eh, baheruka kera ibyo ariko akavuga ko bizasabwa bizasaba ko n'abakinnyi bumva ko ari umurimo ukomeye bategereje bakitanga batizigamye cyane cyane bakabigaragaza ku mukino ufungura aho u rwanda ruzashakirana n'ikipe ya kenya ku cyumweru hanyuma noneho umukino uzakurikiraho ku itariki ya gatanu ukwezi kwa cumi n'abiri ikipe y'u rwanda amavubi ikazakina n'ikipe y'igihugu ya zanzibar urakoze jean claude mu nyandinda ubandanye udukurikiranira izo nkino tuzogaruka ko mu yandi makuru y'inkino dusimbire mu burundi naho mugenzi wacu evariste nzikobanya nka turi kumwe kuri telefone evariste murakomeye
murakomeye neza cyane louise namwe muraho murakomeye egome turakomeye jean claude munyandinda mu rwanda tubwiye ibya sekafa mu burundi ho byifashe gute
niyo nyine irazina kuvugwa mu mupira w'amaguru ni uko umugwi w'igihugu w'intama mu rugamba wavuye mu gisagara ku munsi w'ejo ugana igihugu cya kenya aho rero ugiye muri iryo higanwa rya sekafa ry'uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi ushyira wa bibiri na cumi n'umunani umugwi w'intama mu rugamba rero nk'uko munyanira bivuze witeguye nk'uko numvise bivuze ni uko baba abakinnyi yaba kizigenza w'umugwi yaba n'umumenyereza bavuga yuko bafise umugwi ukomeye cyane uno mwaka mbere bavuga yuko bizeye ko bashobora no gutahukana igikombe cy'uno mwaka cya shekafa egome ndetse by'umupira w'amaguru hari inkino zo kurushanwa n'imiduga ziriko ziravuga ko zimirije kubera i bujumbura byifashe gute
izo nkino aruhizi ubu turi ko turavugana ubwo ntari hafi y'igisagara cya bujumbura nuko mu kanya zihejeje gutangura mu gisagara cya bujumbura hagati ngira ngo byaba byavuye muri iryo hitanwa ry'isiganwa n'imodokari umuntu azogerageza abi kandi ku mugaragaro ku munsi w'ejo nuko mu gisagara cya bujumbura hagati hariko habera iryo higanwa ryo gusiganwa ku mamodokari rigizwe na bamwe mu bagendesha amamodokari baba bo mu gihugu eka mbere n'abaje bava hanze y'igihugu mu bihugu bibanyi eka no mu bihugu bya burayi urakoze nawe urabandanya uturonderera izo nkino ndetse udutohoreza n'ayandi makuru y'inkino tuzokugaruka ko mu biganiro byacu bigiye kuzokurikira
murakoze namwe
radiyo ijwi ry'amerika turi ko dusa n'abasozera ibiganiro byo kuri uyu mugoroba ariko imbere yaho tubibutse ko michael flynn yahoze ari umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu mu biro bya perezida donald trump kuri wa gatanu yagiriwe n'icyaha cyo kubesha ibiro bya fbi bisanzwe biri mu matohoza ku kwivanga k'uburusiya mu matora y'umukuru w'igihugu hano muri leta z'ubumwe za amerika amatora yabaye umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibyo bikaba byatangajwe n'ubutungane bwaha muri leta zunze ubumwe za amerika muri afurika naho twababwiye ko perezida mushasha w'igihugu cya zimbabwe aherutse gushingwa ayo mabanga ari we emerson murangangwa yagenye abasirikare babiri bakuru mu bibanza bikomeye by'abashikiranganje iyo nkuru ikaba yatangajwe ejo ku munsi wa kane ku mugoroba na televiziyo y'icyo gihugu cya zimbabwe muri afurika kandi aka ku isi naho haba akagwi k'abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye bagabye igitero cy'ubwihebyi ku nyubakwa ikoreramwo ubushakashatsi mu gisata cy'uburimyi cegukira imwe muri kaminuza zo mu gihugu cya pakisitani bica abantu icyenda abandi mirongo itatu na batanu barakomereka benshi rero mu basize ubuzima muri ico gitero akaba ari abamenyeshamakuru ba ari abanyeshuri muri amabarira bo muri icyo gihugu cya pakisitani akaba ari n'aha rero turangirije amakuru twabateguriye muri aka kanya turashimiye abo bose bagize uruhara kugira aya makuru abashikirire tuba dushimiye kandi na inosa kimenyi yayashyize hamwe na enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe nanjye aloyizi bigira imana ibiganiro bica ku ijwi ry'amerika birabandanya